ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ndabasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi n'ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shoro tuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ikaze mu makuru yacu ya nimugoroba dore ingingo nkuru twabateguriye mu burundi ibiciro by'imiti ivura abantu biriyongera cyane kandi n'imiti ubwayo ikarushaho kubura mu rwanda leta iravuga ko intara y'uburengerazuba ihana imbibi na repubulika ya demokarasi ya kongo igomba gushyiraho ingamba zo kwirinda icyorezo cya korera nabibabwiraga mu ngingo nkuru mu burundi ibiciro by'imiti ivura abantu biriyongera cyane kandi n'imiti ubwayo ikarushaho kubura biremezwa na bamwe mu badepite b'iki gihugu inkuru ya tiyarive ndayishimiye Ikibazo c'iduga ry'ibiciro no kubura kw'imiti yo kuvura abagwayi mu Burundi kimaze igihe kivugwa aho n'abakoresha ikarita yo kwivuriza ko ariyo mituelle de la santé mu gifaransa habariho amafaranga menshi nk'uko bagiye babivuga mu bihe bitandukanye. Ibyo nivyo byahagurukije abashinga amateka bagize komisiyo ihoraho ijejwe iby'imibano n'agateka kazi na muntu baja kuraba uko ico kibazo cifashe mu ntara no mu turere dutandukanye tw'ubuvuzi mu gihugu hose. Abo bashinga amateka basanze ishirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta mituelle de la santé publique herihanzwe n'ikenari ridasanzwe ry'imiti iyibonetse nayo ikaba izimbye ku rugero rudasanzwe mituelle de la fonction publique rihanzwe n'ingorane nyamukuru zibiri zikurikira cane cane mu budandaji bwaryo rimwe na rimwe no mu budandarizo bw'abikorera utwabo imiti ishoboye kuboneka nayo usanga izimvye cane nyuma yo kubona ivyo bibazo inama nshingamateka yaciye ihamagaza abarongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hamwe n'abo mu bushikiranganji bujejwe gushigikirana n'agateka kazi na muntu kuri uyu wa kane mu ngoro y'inama nshingamateka kugira ngo bashikirize ikibazo aho kiva n'inyishu zirambye ziriko ziratunganywa mu vyashikirijwe n'ubwo bushikiranganji bwose harimwo uburyo budatunganije neza bwo kugura imiti kugeza ishikiriye abigenerwa ari bo bagwayi aho usanga ikigo kamebu cahawe isoko ryo kugura imiti mu Burundi n'ishirahamwe ryo kuvuza abakozi mituelle de la santé publique hari ibyo badahuriza ko ikibazo nyamukuru akaba ari uko iryo shirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta hari aho ryafata ingingo yo kugura imiti ivura abagwayi kandi bitari mu kazi karyo nk'uko vyerekanywe mu cegeranyo cashikirijwe na komisiyo y'abashingamateka ijejwe agateka kazi na muntu n'imibano afatiye kuri ibyo uwutwara inama nshingamateka honorable daniel geraz ndabirabe yasabye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu abantu gutandukanya abagura imiti n'abavuza abantu kuko mituweli de la sante ijejwe kuraba gusa ko abagwayi bayo bavujwe neza ndetse bakanaronka imiti bakeneye yashimangiye ko mituweli itegerezwa gukuramwo akarenge ku kijanye no kugura imiti kuko haca hazamwo gukunda inyungu z'umurengera kuruta kwita habijejwe nimba yohora ifise role ufungushije yo kugura imiti ireke kugura imiti kuko icayinjiranamwo na kamebu kandi bakaja no mu mpari mituweli de la fonction publique yo nikurikirane ingene abantu bariko baravugwa urongoye inama nshingamateka Gerard Ndabirabe yanasabye ko hojaho urwego rubazwa ibijanye n'imiti kuko hari ibibazo bihanze ico gisata kizana kikanagurisha imiti bibura uwo bibazwa kuko bose babitererana baba bo muri Kamebu no muri mituwere avuga kandi kwica ari ikibazo gikomeye kuri leta kuko hari n'imiti ihora iborera mu bubiko kandi abagwayi bayibuze ndetse inazimvye Ndabirabe avuga ko yigeze kwishikira ahariko haturirirwa imiti yaboze itarahawe abagwayi ku gihe akabona ko akaragahombo gakomeye imiti irabora n'igihugu nta mahera gife kuza kurondera iyo miti mugabo niyibonetse ngo ikabora naragiye kuraba aho bayituririra jetera nk'icyo kibazo ifo yuko kigira umuntu akibazwa umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu no kugwanya sida muganga ridwine baradahana yishuye kuri ibyo bibazo bijanye n'ibura ry'imiti ndetse no kuzimba kudasanzwe avuga ko ikibazo c'ikena ry'amafaranga y'agaciro gihanze igihugu muri rusangi kiri mu byabiteye yari yaranse kuduha umuti kubera twatevye kumuriha kuko murazi ko turiha mu madevize uko amafaranga abonetse make make muri berbe bagenda bariha abafournisseur uko ama- amafaranga agiye araboneka par tranche par tranche ku ruhande rw'ubushikiranganje mu byo bujejo harimo gushigikirana n'agateka ka zina muntu hari byinshi biriko birakogwa kugira ngo yaba umunywanyi afise mituwere ndetse n'abandi bakenera ubuvuzi baronka imiti bakeneye ku gihe kandi ku giciro ciza madame imerde sabushimike atwara ubwo bushikiranganje uku niko abisigura kuko ikintu gihambaye cyane ni uko umwenegihugu asanzwe ari umunywanyi wa mituweli de la fonction publique yoronka umuti kandi agahabwa ibyo amategeko amurekurira Kuri ubu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bugenda bushiraho amazu yo kugurishirizamwo imiti ayo bita amafarumasi mu gifaransa ikenerwa ku bagwayi hirya no hino mu gihugu kugira ngo abayikenera bayironke hafi ni mu gihugu ubushikiranganje buvuga ko mu minsi iheze ishirahamwe mituweli de la sante publique ryari ryarahawe ububasha bwo gushinga ayo mazu hirya no hino mu gihugu kandi bujejwe kuvuza abantu gusa ivyo bikaba byaratumye haba intege nkeya mu bijanye no kuronsa abagwaye imiti ikwiye bose bahuriza ku kuba ishirahamwe mituweli ridakwiye kwinjira mu bijanye no kugura no kugurisha imiti ahubwo rikwiye gushira inguvu mu gukurikirana kw'imiti iri ku isoko mu Burundi ikwiye mu gutunganiriza abanywanyi baryo bagana amavuriro n'ibindi bijanye no kwitaho neza abagwayi ba mituweli bavurirwa hirya no hino Thierry Vendayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali mu rwanda leta iravuga ko intara y'uburengerazuba ihana imbibi na repubulika ya demokarasi ya kongo igomba gushyiraho ingamba zo kwirinda icyorezo cya korera inkuru irambuye gloria tuyishime uyu muburo ukubiye mu ibaruwa ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc cyandikiye minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu gisaba ko hatangira ubukangurambaga ku kwirinda indwara ya korera mu duce twegereye imipaka mu ntara y'uburengerazuba by'umwihariko muri iki gihe igihugu cyinjiye mu gihe cy'imvura mu ngamba zikubiye mu ibaruwa ya rbc harimo kuba abaturage bagomba gukoresha amazi meza cyane cyane mu duce dufite ibyago byinshi byo kwandura kwimakaza isuku ku rwego rw'umudugudu hagenzurwa ubwiherero busukuye ndetse buboneye gukangurira abaturage gutegura amafunguro asukuye no kumena imyanda mu ngarani ziboneye gusa bamwe mu baturage bo mu karere ka rubavu mu murenge wa kanzenze mu kagari ka nyaruteme mu mudugudu wa kabiri bavuga ko nta bwiherero bafite ahanini kubera amikoro make ndetse n'imiterere y'aho batuye harangwa n'amabuye menshi bakunze kwita amakoro agorana cyane mu gihe cyo gucukura ubwiherero uyu ni mukamana liberata ufite umuturanyi we udafite ubwiherero kubera amikoro make twasanze uyu muturanyi we adahari nta mugabo afite mbega niwe uri mu nzu na- n'umukobwa umwe ubwo rero uwo mukobwa ndaho yashobora kubaka ubwi- ubwiherero ndaho bamwubakiye Mm, yarabukwiye kuko iyo abona afite- afite imbaraga zo kwiyubakira aba yarabwubatse ajaga aho izindi wese ziri ajaga mu bwiherero bumwegereye abaturage batuye muri aka gace bemeza ko kubera ubwiherero butaboneye biteza indwara zituruka ku mwanda ikibazo kiri kuri nyiri wese kuko ayikoze wese yaba neza Ntibaba- nta bakunda kuhaja baba bafite ibyo byobo bidapfutse ariko babijamo nta ningo ku gasozi kuko amasazi aratuma agatumuka agatera indwara ntabwo bikwiye nyiragasoko nawe ni umukecuru uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu afite ubwiherero buto cyane oya ni ubushobozi buke nongeye ko ndimo no mu nzu njye nyine ko nabonaga ntaho naja kwiherera nga- ngatereza bakakanzingazingira si none waja kunyamukwa abandi kabiri gatatu kane ni nabonye ndabishoboye kuja ku mu mu murima gw'abandi cyangwa nje mu kwanjye kandi ari mu murima ari mu myaka nagatereje nagatereje ngamwe barakazingazinga bakagira nk'uruboho Eh, ariko nanjagamo none sinihishemo bambona Eh, ngo ni uko ari gato hari icyakora aba baturage bakemeza bose ko atari kuba babuze ubushobozi bwo kubaka ubwiherero ahubwo bamwe muri bo babiterwa n'imyumvire yabo mike ku kwimakaza isuku Ule si umuntu avagigerageye umuntu bakazana ni bakavuga ati njyewe ntabwo ndirwa ndi kubaka amawese ati leta izanyubakira leta yamuhereza ibati akumva ko yagira uteko yakubaka iriya y'ibiti y'ibyatsi imeze kuriya umuyobozi w'akarere ka rubavu umurindwa prosper kuri iki kibazo avuga ko muri gahunda ya leta hateganyijwe kubakira abatishoboye ubwiherero buboneye kariya ni agace k'amakoro eh, usanga abaturage eh, rimwe na rimwe kubaka bibagora kubaka ubwiherero ariyo mpamvu abafite amikoro make tuzanamo ah, imiganda idasanzwe kugira ngo abaturage bagenzi babo babafashe kuyubaka hanyuma abafite ubushobozi tukabategeka kuyubaka mu gihe gitoya ku rundi ruhande umuyobozi w'intara y'uburengerazuba dushimira imana lambert atangaza ko uretse muri iki gihe cy'itumba ikigo cy'igihugu cy'ubuzima cyatanze impuruza isuku yagakwiye kwimakazwa igihe cyose kandi dufite abaturage benshi babuze ibyo bihugu bavayo rimwe na rimwe nko muri kongo natwe abacu bakajyayo ni icyo ngicyo cyangwa harimo harimo ntuza nyine hari ni icyo kibazo tuba dufite ko twegeranye nabo tugenderana nabo byo kwandura biroroshye cyane ugereranyije n'ahandi hantu batata badaturiye umupaka ariko ubundi isuku tugomba kubikora buri gihe imvura yaba iri kugwa yaba itari kugwa byaba biri kubona isuku tugomba kuyitaho ko nyine isuku umwanda ni ikibazo isose y'indwara zitandukanye gitangaza ko imirenge igomba kwitabwaho iri mu turere dutandatu turimo nkombo nkanka nkungu gihekeye gihundwe mururu bweyeye na bugarama mu karere ka rusizi mu karere ka nyamasheke harimo kanjongo mahembe kirimbi macuba na gihombo mu karere ka rutsiro harimo kivumu mushubati gihango musasaboneza na kigeyo naho mu karere ka rubavu harimo cyanzarwe ahazwi nka busigari nyamyumba gisenyi na kanamba mu karere ka karongi ho harimo gishyita mubuga bwishyura na rubengera mu gihe mu karere ka ngororero harimo umurenge wa kivumu gusa icyorezo cya korera kiganje cyane cyane mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo mu karere ndetse kenshi gikunze guhitana abatari bake mu gihe cy'imvura rero tuyishime ijwi rya amerika mu karere ka rubavu
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima indwara y'ubushita bw'inkende mpox irimo gukwirakwira muri bimwe mu bihugu bya afurika iyi ndwara yahoze yitwa monkeypox ni indwara y'uruheri yandura cyane iterwa na virusi ya monkeypox itera umuriro mwinshi kubabara mu mikaya ndetse n'ibiheri binini bimeze nk'ubushye ku mubiri nk'uko bitangazwa n'ishami rya onu ryita ku buzima wms abarwayi bagera ku bihumbi bine magana abiri mirongo itanu nibo bamaze kugaragara mu bihugu icumi bya afurika birimo burundi repubulika ya demokarasi ya kongo ghana nigeria u rwanda na afurika y'epfo abantu bagera kuri magana ane mirongo itanu na batandatu nibo bamaze guhitanwa n'iyi ndwara muri repubulika ya demokarasi ya kongo abana bari mu bafite ibyago byinshi byo kwandura ubushita bw'inkende bitewe n'uko virusi nshya yayo yihinduranyije ikomeje gukwirakwira muri zimwe mu nkambi kuva mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize umubare w'ubwandu wariyongereye cyane muri iki gihugu biturutse kuri virusi yihinduranyije kandi iyi ndwara irimo kwambukiranya no mu bihugu bituranye
inkovu z'indwara ya mpox ziracyagaragara mu maso ha Grace Kabuwo w'imyaka irindwi y'amavuko wahigoma ubu arimo koroherwa ariko ingaruka z'iyi virusi zirakwirakwira mu buryo buteye impungenge nyina wa Grace avuga ko na n'ubu atarasobanukirwa uburyo umukobwa we yanduyemo
aliweza kupona na magonjwa hii.
Sinzi uko umwana wanjye yanduye cyangwa uwamwanduje. Nakomeje kubona ibimenyetso bigaragara ku mubiri we, nabuze icyo nakora.
ishami rya loni ryita ku buzima rivuga ko muri uyu mwaka wonyine abantu ibihumbi cumi na kimwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo bamaze kwandura iyi ndwara muganga pierre olivier ngajore umujyanama mu by'ubuvuzi mu muryango medeya avuga ko abagera ku ijana na mirongo itatu bakekwaho kuba baranduye mpox bagaragaye muri iki kigo cyahoze kivurirwamo abanduye virusi ya ebola abenshi muri bo bakaba ari abana 50% au même moins de 5 ans.
muri aba mirongo itanu ku ijana ntibarageza ku myaka itanu y'amavuko kugeza ku myaka cumi n'umunani bihariye mirongo icyenda na gatanu ku ijana by'abanduye uburyo ikunze gukwirakwiramo hano ni uguhura k'umuntu uyirwaye n'utayirwaye mpox indwara y'ubushita bw'inkende yahoze yitwa monkeypox ni indwara yandura iterwa na virusi abantu banduzwa n'inyamaswa zayanduye ikaba inabasha gukwirakwira kuva ku muntu ijya ku wundi binyuze mu kwegerana cyane n'uwayanduye abashinzwe ubuvuzi ubu bahanganye n'imbogamizi nshya hamwe na virusi yihinduranyije bigaragara ko yandura cyane by'umwihariko mu bana
abana nabo bashobora kwanduzanya kubera kwegerana cyane bakina cyangwa se baba ahantu hamwe twiteze rero kubona abana ariko tunizeye ko abanduye bagaragara bwangu bagahabwa ubuvuzi buboneye bakeneye ngo bagabanyirizwe ububabare bigabanye n'igihe uburwayi bwari kumara no kubarinda kuremba nk'inkurikizi z'igihe kirekire mu gihe hashyizweho ingamba zo gukumira iki cyorezo abategetsi bahanganye n'ikibazo cya mikoro make kandi bakeneye byihutirwa inkunga mpuzamahanga nta nkingo cyangwa se imiti yihariye biboneka aha uretse ibiri mu igerageza
twiteze ko cyane cyane mu nkambi tuzabasha gutegura uburyo bwo gukurikirana twifashishije udushami twegerejwe abaturage ndetse no mu bayobozi babo kuko ari bwo buryo twizera guhagarika ikwirakwira ryayo abashinzwe ubuzima muri afurika batangaje ko muri uyu mwaka wonyine habaye ubwiyongere bukabije bungana n'ijana na mirongo itandatu ku ijana mu barwayi ba mpox iyi virusi imaze gukwira nibura mu bihugu icumi byo kuri uyu mugabane aho kongo ariyo yibasiwe cyane n'iki cyorezo
muganga mercy akini ni umushakashatsi ku buvuzi bw'amatungo ukorera ku kigo cy'ubushakashatsi ku mibereho y'inguge muri kenya institute of primate research aratuganiriza ku ndwara y'ubushita bw'inkende anadusangize zimwe mu ngamba wafata ngo ubashe kuyirinda
rero mpox ni indwara iterwa na virusi kandi virusi iyitera yitwa monkeypox iyi ni virusi yo mu muryango usa n'uw'izo abantu bazi nk'ubushita ubuturo bwayo ntabwo buzwi neza ariko ikunze kuboneka mu nkende nk'uko izina ribyerekana gusa inaboneka mu ngunguni kandi nk'uko bivuze yandura mu buryo bubiri hari ukuva ku nyamaswa ijya mu bantu no kuva ku bantu ijya ku bandi iyo turebye ku kwandura kw'abantu bandujwe n'inyamaswa bikunze kuba ahantu abantu baba cyane hafi y'inyamaswa kandi nk'uko tubizi hari abantu cyane cyane batuye aho byoroshye ko abantu bahura n'inyamaswa z'agasozi hagiye habonekaho abantu barya inyama z'inyamaswa z'agasozi haba rero n'abashobora kurya inyama z'inkende mu bihe byahise twakoze ubushakashatsi aho twabajije abantu niba barigeze barya inyama z'inkende igisubizo cyabaye yego iyi ni indwara yandurira mu gukoranaho ushobora kuba ubana ukoranyeho n'umuntu ufite uruheri cyangwa ukagira aho uhurira n'amatembabuzi yo mu mubiri we niba se ukoranye nawe imibonano mpuzabitsina niba se ari umugore utwite uyirwaye nawe ashobora kuyanduza umwana utaravuka mu by'ukuri rero kabone n'iyo wakora ahantu hari iyo virusi wenda ufite nk'igikomere ku mubiri ibyo byose byagira uruhare mu kwanduzanya hagati y'abantu izi mu by'ukuri ni virusi zo mu miryango inyuranye ariko kimwe mu bintu navuga ni uko nyinshi mu ndwara zandura z'inzaduka nyinshi muri zo ziterwa na virusi kandi zisa nk'aho zifite ibimenyetso bijya gusa nyinshi muri zo rero zigira ibimenyetso bijya gusa nk'iby'ibicurane kuko no kuri mpox wumvise ko habaho gufungana mu mazuru gukorora n'ibindi nk'ibyo yewe no kurebora nayo ifite ibimenyetso nk'iby'ibicurane umuriro gusuhererwa gucika intege umunaniro nakomeza nkavuga ko nta mbuto uyivura hashobora kuba hari inyigo imwe cyangwa se ebyiri zigikomeje gukorwa zose zirimo gushingira ku buvuzi bwatanzwe ku ndwara y'ubushita ariko mu by'ukuri nta muti uhari kandi kimwe na nyinshi mu ndwara ziterwa na virusi icyo uvura ubusanzwe n'ibimenyetso birumvikana niba rero ufite igiheri hakazamo ubwandu uterwa n'udukoko twa bagiteri aho icyo bivuze ni uko uzahabwa imiti ya antibiyotike ibasha kwica izo bagiteri ku bijyanye n'inkingo ntekereza ko hari nibura urukingo rumwe rutangwa muri doze ebyiri kandi ruhabwa abantu bitwa ko bari mu byago byinshi byo kwandura cyangwa se abakorera ingendo mu turere dukunze kwibasirwa na virusi ya monkeypox ni ukugira isuku cyane nicyo navuga karaba neza mu ntoki urye neza uruhuke bihagije wirinde kwegera abantu ngo utavaho ubanduza ariko kuri ubu nta miti yivura
agakoko ka malariya karimo kugaragaza ibimenyetso by'ubwigomeke kuri aritemesinine umuti w'ingenzi wifashishwa mu kurwanya iyo ndwara mu bice bya afurika raporo nshya iraburira ko hashobora kubaho impfu zibarirwa muri za miliyoni mu gihe hadakozwe vuba na bwangu impinduka mu mirongo ya politiki y'ubuzima
bigereranywa ko abana bagera ku gihumbi muri afurika bapfa buri munsi bazize malariya kandi hari impungenge ko izi mfu zishobora kwiyongera imiti ya ritimezinine cyangwa se ACTs mu mpine yari imaze imyaka makumyabiri ari urufatiro ku buvuzi bwa malariya gusa umwe mu bakoze iyi raporo Lorenzo von Seslin wo mu kigo cy'ubushakashatsi ku ndwara zo mu turere dushyuha cyitwa Mahido Oxford Tropical Medicine Research Unity i Bangkok avuga ko hari ibimenyetso biteye impungenge ko imiti irimo kugenda itakaza ubukana
dufite raporo zigenda ziyongera ziva mu burasirazuba bwa afurika zivuga ko hagaragaye ukwigomeka ku buvuzi bw'inshuro ya mbere ku miti ya malariya
ubwihinduranye bwigomeka ku muti wa retimizinine bwagaragaye ku ijanisha rirenga icumi ku ijana by'abarwayi ba malariya muri etiyopiya eritrea mu rwanda muri uganda no muri tanzania mbere y'uyu muti wa retimizinine wa chloroquine niwo wakoreshwaga cyane mu kuvura malariya abanditse iyi raporo bavuga ko mu myaka ya za mirongo icyenda no mu ntangiriro za bibiri ibimenyetso by'uko agakoko ka malariya karimo gukuza ubwigomeke kuri chloroquine byirengagijwe cyane
ubwo ukwigomeka kuri chloroquine kwagendaga kugaragara buhoro buhoro muri afurika kwakurikiwe n'umuvuduko mwinshi w'impfu z'abana mu by'ukuri rero umubare munini w'abana bishoboka ko bari muri za miliyoni ubu bushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru cyitwa science burahamagarira abafata ibyemezo n'inzego mpuzamahanga nterankunga kugira icyo zikora bwangu mu gukumira no kwigomeka kuri artemisinine kugira ingaruka inama batanga zirimo gukomatanya imiti ya artemisinine n'indi miti mu cyo bise ubuvuzi bw'inyabutatu komatanyo ya artemisinine hakabamo kandi itangwa ry'imiti yica udukoko mishya kandi ikora gusumba yatangwaga cyo kimwe n'inzitiramibu nshya indi nama abashakashatsi batanga ni ukurushaho guhugura abajyanama b'ubuzima bakanasaba ko haba itangwa bwangu ry'urukingo rwa malariya n'ikurikirana riruseho
amaherezo habaye ukumva ko iki gishobora kuba ikibazo gikomeye cyihutirwa cyugarije isi hakorwa rero ishoramari ryinshi ry'abaterankunga bavuye mu bihugu bikize baryerekeza muri ibi bihugu byo mu karere ka Greater Mekong mu rwego rwo guhagarika ikwirakwira ry'udukoko twigomeka kuri artemisinine abahanga mu bya siyansi bavuga ko ubu bwihutirwe bugomba gukoreshwa no mu guhangana no kwigomeka kwa malariya kuri artemisinine muri afurika
ese ujya ufata imiti ya antibiyotike wivura ibicurane niba ariko biri si wowe wenyine cyakora wamenya ibi inzobere mu buvuzi zivuga ko imiti ya antibiyotike ntakikora ku bicurane bitewe n'uko ibicurane ari indwara iterwa na virusi antibiyotike zo zikora mu kwica udukoko twa bagiteri cyangwa se kutubuza kororoka none rero itandukaniro ni irihe hagati y'uburwayi butewe na bagiteri n'ubutewe na virusi kurikira icyo inzobere mu kigo cya Mayo Clinic cyo muri Amerika zisubiza kuri iki kibazo virusi ni udukoko dutoya cyane tworoheje tugizwe n'uduce tw'ingirabuzima fatizo twifurebye ikote rya poroteyine virusi zikenera ingirangingo zizakira ngo zibashe kororoka no gutera uburwayi nk'inkorora isanzwe ibicurane bikomeye na sida imiti irwanya iyi virusi niyo yifashishwa mu kuvura uburwayi bwatewe na virusi binyuze mu kuzibuza kororoka cyangwa kwinjira mu ngirangingo zizakira iyi miti ahanini yifashisha ubwirinzi bw'umubiri w'umurwayi ngo ibashe uh, kuwirukanamo iyi virusi nyinshi mu ndwara ziterwa na virusi zirikiza ubwazo binyuze mu kwita ku mubiri ndetse n'imikorere y'ubwirinzi bwawo ubwawo ku rundi ruhande bagiteri zo ni utunyabuzima dutoya tugizwe n'ingerangingo imwe tuba tubasha kwibeshaho ubwatwo kandi ahantu hanyuranye harimo no mu mubiri w'umuntu zishobora gutera uburwayi nka anjine indwara zibasira uruhago rw'inkari ndetse n'igituntu indwara ziterwa na bagiteri ubusanzwe zivurwa hakoreshejwe imiti ya antibiyotike cyakora ukwigomeka kwa bagiteri ku miti ya antibiyotike ni ikibazo kirimo kwiyongera bisaba gukoresha neza iyi miti ikiganiro cyacu cya none bungabunga ubuzima ni aha tugisoreje ku zindi nkuru z'ubuzima inama zagufasha kumererwa neza ndetse n'ubuvumbuzi bushya mu buvuzi gumana n'ijwi ry'amerika ku muyoboro wa interineti wa eshatu akadomo radiyo acupewa akadomo komu naho ubutaha mukomeze kugubwa neza muharanira kandi ko umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze
radiyo y'ijwi ry'amerika tugeze ku mwanya w'ikiganiro kombo takisi
kombo takisi kombo takisi kombo takisi mugiye gutega amatwi kombo takisi takisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo takisi takisi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo takisi takisi ya grand lac
ubona sinari nzi yuko nzosubira kubona abantu twiganye ndaryohewe ibintu udashobora kumva ahubwo tuzashaka abantu bose twiganye dukore gurupe duhure twinjoyinga twishime pe ahubwo se buriya bizadushobokera sha ko abantu bose bashwiragiye muri aka karere bari gushaka ubuzima ntabwo byoroshye pe nawe we sinzi n'ingana ndakuguyeko irusange waje gukora iki naje gushaka akazi Basha- akazi uzokaronka kandi uzoronka Eh.
keza cyane narakabonye reka kuvuga
akazi narakabonye keza kandi nahoraga nshaka mwanyakiriye neza abanyarusange Reka pe. muri abana beza mukunda abanyamahanga pe wowe se bite hubwo je nanjye ndakora mfise akazi keza Wow.
kamwe ko mu ndoto zawe ni byiza pe ariko ntabwo wigeze uhinduka pe uzi ko ukiri wa wundi Ah, nawe.
uracyari igitondore sha nibagiye sinabwiye wa muserivisi ngo azane icyo kunywa eh hari uwizanye uzi ko uriya mukobwa muzi muri aka karere twese turamuzi ra.
yaranditse izina niwe atwara agakombo tagisi arakurikiranura
Jambo, jambo, karibu sana vema. Um, mushapana komande, tuwalete nini?
sesa niwe nishakira ubwawe kabisa Mie? Mie?
uzi ko ari wowe wahoze utwara kombo tagisi koko ariko warahindutse sha wabaye mwiza pe Ngwe kwanza.
Eh.
Si nyinyi wale baklia ngwe bazamani.
Eh.
Ngwe kwa Ah, baratwibagiye rwose sisita ariko n'ubu ngubu bishatse nakubera umukiriya wihariye da no ku bindi bakwifuza Ah, ah, byose ah, rwose ah.
nabikora Messi, u- Basi, u- uko nafanya nini? Ah, ah, acha kwanza vile. Vrema, unisamee mimi nakukataza kabisa kwenye kusagusa. Sitaki vrema ile matabia mbaya. Sitaki.
ntagukoraho kandi Ah, nawe ah, ukitaza sipendi. Uko atafuta maprobleme sitaki vrema.
mademoiselle nari namaze gutelefona natanze komande eh, inkoko iriko na akompanyoma hanyuma ni- n'amafanta abiri Ngoja nihangaike shakuwa tayari.
Mm, garura kenge kuguma umuraba n'ibiki warahindutse kabisa Gute?
Eh, ntushobora kubaho kukigenza gutya mu bantu erega kiragiye nari ntarahomoka ngo menye umunyabugu icyo bivuze ushatse kuvuga iki buriya abanyabugo ni abantu b'abanebwe batazi gukora ntabwo bazi gushakisha nk'uyu mukobwa ntubizi ko yahoze atwara kombo tagisi yewe ndabizi ntubona ko byamunaniye se akaza kwikora mu kabari intangahe rusange uzi icyo bivuze ubu ni ukugira ngo nyine yibere indaya abone amafaranga y'abagabo ngo ibyo bimukuye he bundi ariko uzi indaya ntabwo yireba ngo uyimenye koko oya iyo ngeso siyo yo kuyibwira ukibwira n'aba bantu wowe uyoboye ko abanyabugo nta kindi bashoboye uretse ibintu byo kubyina mu tubari
ntanguye kwicuza igituma wowe nagutumiye je nari nzi ngo tuje kwicarana ngo turyoherwe noneho ndabiri ariko tujye tuvugisha ukuri umva muri aka karere abanyabugo nibo bakora uburayi ububari bwose ni indaya amahoteli umva njya narumiye kabisa Chakula inafika.
Ehe.
Niko na uhakika kama mtaipenda. Injwe tuna fasi spesiali vema. Bon appetit. Merci.
sisita ndizera ko nawe ndi bukubone sibyo se Messi, bima tabia yako ya kukosea mtu adabu sipendi kabisa. Sipendi.
ariko wewe reka kwijijisha banga ko twiganiriza sisita ahubwo nawe nagutindiye umva se nkubwire ahubwo shambure ntangahe kugira ngo tubibarire hamwe sisita sibyo Eh? Urarenga ijuru Mm, ariko we- we- Eh, yitonde eh, ariko- eh, eh, eh, Messi, inatosha sasa. Hii tabia yako mbaya inatosha. Mimi nateta polisi.
ukuri kusigaye bimeze uyu mukobwa ni mwiza naho yabaye shoferi wa kombo taxi ntushobora kukwatika ngo umufate gutya kandi bakora uburaya Eh, sibyo umufate nki- n'ibiki?
nk'imaraya none ni iki akora iki hano mu kabari ukora mu kabare wese ni ukuvuga ko ari imaraya uyu abanyabugumu niwe mukobwa wa mbere tuzi akora cyane twese twarumiwe umuntu atangura gutwara taxi akunguka gushika aho akora akabare none ko yabiretse aka- ngo Eh, none aka kabari ni akiwe akabari ke se none we ntiwabibonye ku irembo ntiwabonye ko kitwa kombo bar U- utambwira ko hari ake Eh, none kombo taxi singiriya aho iparitse Ngwiki?
aho ubu nyene naho yoronka umu- umukiriya se.
akagenda Oh.
abandanya akora mbega ibintu nkoze nitwaye Eh.
rwose nk'ikintu kitagira umuco rwose nk'uko abyaramo indi umupira hinge polisi nzi gutwara Kuki?
nta mpamvu n'imwe wari ufise yo kumubwira nabi kujya bagiye guhamagara polisi ngo ni uko ari umunyabugo ngo uraragarutse ugiye he none inkoko cyari ikiganiro kombo tagisi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo tagisi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba Kwenye radio Voix d'Amérique.
ni hano dusoreje amakuru yo kuri uyu mugoroba hamwe n'abafashe kuyategura tubashimiye kuba mwaduteze amatwi umugoroba mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana